iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki mirongo ine n'itandatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkurikije turizeye banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ko mwaraye muhimbaje neza umunsi mukuru wa noel tuboneho kandi akanya ko kubifuriza umwaka mushasha muhire uze ubabere umwaka w'amata n'ubuki mu kiganiro cacu muri isanga cy'uyu munsi rero turavuga cyane cyane ku ndwi zibiri ziheze perezida silvestre ntibantunganya yahoze atwara uburundi akaba kandi ari umukenguzi w'amateka atahutse mu gihugu avuye mu gihugu cy'ububirigi aho yari amaze igihe kishika umwaka amakuru y'uko yatahutse mu burundi rero yaratangaje abatari bake baba abashigikiye umugambi uri ku butegetsi canke abahurikiye mu runani rutavuga rumwe na leta senareda mbega itahuka ry'uyo umutegetsi atavuga rumwe na leta y'uburundi rifise insiguro nke mbega itahuka ryiwe ryoba rivuga ko n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta bashobora gutahuka mu burundi bakidegemvya mbega abari bafatanije urugamba nawe mu buhungiro bafise bafashe gute iryo tahuka ryiwe ibibazo byose rero n'ivyo tugiye kuyaga no mu mushantahe Sylvestre Ntibantunganya twatumiye mu kiganiro cacu muri sanga uh, mwiriwe neza perezida Sylvestre Ntibantunganya
mwiriwe neza kandi ndahaye mwiriwe abarundi n'abandi bose bumviriza insamirizi ijwi rya amerika ego murakoze eh, tutarinze rero gutesha akanya ko baratwumviriza muri iki gihe nashaka mutubwire aho mutahukiye mumaze ikiringo kitari gito muri hanze y'igihugu mwasanze mu burundi hifashe gute cyane cyane ku byerekeye umutekano
eh, mu burundi uravye uko hariho ibibazo igihugu kimazemwo umwaka urenze ibibazo bifatwa kwinshi ufatiye kubabivuga canke mbere no kubaza barondera guterera inyishu ntawovuga yuko uko umutekano bimeze uyu munsi ariko byari bimeze haraheze amezi cumi n'abiri urabona ko hari byagiye bihinduka aha ni ukubwira hamwe umuntu avuze ati tuvuzishe ukuri yuko kuva nshitse ngibujumbura umengo ejo niho numvise bavuga yuko hari nk'amagrenade iba yatewe mu gace kamwe mu kamenge nta canke kuva agiye andi makuru agenda aca kuri za watsapu warumvise ibyavuzwe ku mbibe z'igihugu cy'uburundi na congo mugabo kandi ukumva mu mitima mu maso y'abantu ko hariho ibibazo bagira bati mbega none tuzokogorora gute koko ngo twumve yuko twishyira tukizana ngo twumve yuko koko turi mu nzira imwe twese nk'abarundi bamwe ba mugabo umwe kandi bipfuza igihugu gitera imbere kuri bose na hose
ariko mukubitije amaso inyuma mukaraba umunsi mwafata ingingo yo gutahuka murashaka kutubwira ikintu cyatumye muvuga ati ubu harageze ko jewe ntahuka
ubwa mbere hoho iyo uvuze gutahuka sinije nobifata kuko ngaha ahangira umuntu yabanza agasigurira abantu igituma namaze aya mezi yose hanze kuko ubundi jewe igihe nari nagiye mu bubirigi mu ntango z'ukwezi kw'icenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndibuka neza hari ku itariki zine z'ukwezi kw'icenda ni uko nashitse ku kibuga c'indege co mu bubirigi hanyuma abapolisi bagende baraba ivyerekeye impapuro z'ingenzi ni ukuvuga ibi vy'amapasiporo umwabwira ngo pasiporo yawe ivugwa yuko yibwe inyuma baraheza barabiraba byose biraca mu nzego za nkenerwa inyuma basanga nta kibazo bobo bitera mbere kuri jewe ico singigira ikibazo kuko burya umurongozi hariho ibyo utegerezwa gushyira imbere gusumba ibindi ukaraba uti mbega uyu munsi aho tugeze n'aho ibintu byabaye kuriya icyo noterera icyo undi yoterera akigora umwe yogira hirya no hino kugira ngo turengane ibi bituma abantu bagira ubwoba ni iki uwo niwo murimo rero w'indongozi nyayo nk'uko jeno bivuga ico ni kibazo muvuze gihambaye cyane rwose cyo guterera umutegetsi wese ahari eka umurundi wese akunda igihugu akarota avuga ikintu yoterera ku bwanyu ikintu abategetsi bari kuri leta boterera muri iki gihe n'ikihe murazi ko hariho abarundi benshi baba mu buhungiro muri iki gihe
hariho amajambo muri no minsi jewe nsigaye nkoresha ku muntu wese ari umurongozi kandi umurongozi si ukuvuga uri ku butegetsi gusa urashobora kuba n'umurongozi uri mu migambwe cyangwa mu mashyirahamwe umwe mu migambwe yiharanira kuzafata ubutegetsi biciye mu nzira zizwi uri mu mashyirahamwe ayavuga yuko adaharanira ibyiciro bya politike urumenyeshamakuru uri umuntu wese aho uri ufise umugwi uba urimo nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi uraje amarushwa caciyemwo naho yagejeje abarundi uri umurongozi rero icya mbere utegerezwa kumenya ni uko ayo marushwa ya wewe naho warayaciyemo wowe ku gatwe kawe utoyashyira imbere ahubwo ugira uti jewe neza kuyarenga gute kugira ngo mfashe abarundi gushikira ineza gushikira iciza mu gifaransa n'ibyo nise ni un bon leader burunde aujourd'hui doit savoir manger ses douleurs ses souffrances et ses préoccupations pour pouvoir générer le bonheur de Burundi ndabivuze mu kirundi novuga nti umurongozi mwiza n'umenya wa wundi ati kurira mu nda ibimugoye kugira ntibitere ingorane abandi ahubwo afashe kugira ngo abandi baronke ubuhirwe
ikintu nacyo kimeze nk'akamo mwotera abandi barundi bari hanze nabo nyine bafite ubwoba bwo gutahuka baba abatari muri politike cyangwa abari muri politike ni nk'akanya
oya si abari hanze gusa kuko ikibazo cyo kugira uburenganzira bwo kuba tankomanzi mu gihugu cyawe ntikiraba ari hanze gusa n'abari mu gihugu hagati kirabaraba baba abari ku butegetsi baba abari mu yindi mico y'igihugu amenyeshamana narumvise mbere igihe kimwe yuko n'umukuru w'inama nshingamateka yasabye abepisikopi ba ekereziya gatolika y'u Burundi ko bofasha kugira ngo bahunze batahe ibyo ushobora kubisaba mbere n'abandi ushobora kubifasha kubisaba n'urwaruka urwaruka rw'imigambwe iyo imigambwe iri ku butegetsi cyangwa imigambwe itari ku butegetsi ushobora kubifasha kubisaba imihari y'abakenyezi imihari y'abikorera utwabo ushobora kubisaba abadufasha bafasha uburundi mu nzego zitari zike ntusaba gusa abo bari hanze gusa gusa abo bari hanze hariho mbere aho uba wihenze ubu rero umwe wese arafise icyo ategerezwa kugira icya mbere nibaza ni ukumenya ubwa mbere kandi tukiyemeza kandi tukabishingira intare tukabigendera ko twese turi abarundi turi bene burundi ko imana yaturemye yadusangije igihugu cyiza cyitwa uburundi yuko atanu umwe rero afite uburenganzira bwo gukora iki cyangwa kiriya cobuza uwundi kugira ubwo burenganzira icya kabiri tukamenya yuko muri kino gihe hariho koko abarundi ku mvo nyinshi ntagiye kudondagura bari hanze y'igihugu hari bamwe bahunze hari n'abandi batahunze kandi nagira ngo ngere ngaruke kuri jewe ntihazogire uzoba ntibantunganya nari narahunze sinigeze nsaba ubuhungiro mu gihugu narindimwo nari nk'umuntu ari ngaho akora ibyo yikorera mugabo atasabye ubuhungiro icya gatatu rero tubaze kwemera yuko hari abarundi ubwo burenganzira kuko mu gihugu ubu batabufise kubera ibyagoranye tukagira tuti twokora iki haraho rero ibyo usanga biteza gukorwa n'abari ku butegetsi hari ibyo usanga biteza gukorwa n'abo bandi bari mu mihari bari mu migambwe bari mu mashyirahamwe y'abarundi bavugira hanze hari ibyo usanga biteza gukorwa n'abo muri kano karere ibihugu ibihugu byatwakiriye impunzi hari ibyo usanga biteza gukorwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu ashobora gufasha muri ibyo Eh.
ugaheza ari ibyo byose rukabishyira hamwe n'uzoca ubona rero ingene abo barundi bahunze bashobora kugira bati reka dutahuke muvuze ikibazo cyo mu karere nk'uko mubizi umuhuza eka umwunganirizi mu biganiro bihuza abarundi eh, benjamin mkapa yahoze arongoye igihugu ca tanzania yagiye mu burundi ejo bundi akaba rero yatanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru ariko ico kiganiro canezereje cane cane abatavuga rumwe na leta eka senaredi ikaba yaranavuze ko eh, kubera ayo majambo asa n'uwikuye muri ayo mabanga murafite akizero ko ibiganiro ibibera mu Burundi vyo vyo birabandanya kandi vyaratanguye Eh, murafite akizera ko ivyo biganiro bihuza abarundi hanze birongowe na mukapa bizoba mwavyakiriye gute bwa mbere na mbere Uba- uba- ubajije we perezida ntibantunganya aho o- ndakwishura kuri mu bintu bitanguye na gatonyi kuko ntifatira ku byo nagiye mbona muri kino gihugu je ndibuka mu myaka ya mirongo icenda na gatandatu mbere n'imyaka ya mirongo icenda na gatanu imbere yaho dutanguye kuvuga ikibazo cyo kuganira ingene abantu babivuga ndibuka ndabivuze nti nta yindi nzira atari kuganira n'umuhari sendede ico gihe bitwa sendede twari bwabe sendede fdd hari abaca bava hasi bati fata ntibantunganya yasaze aca kuganira ngo arashira imbere ihonyabwoko ivyo ndavyo tuvyemera ndibuka mbere ko hari n'abari mu gisirikare muri ico gihe mbere inyuma baba bakomeye mu ntwaro zavuye mu matora yo mu bibiri na gatanu bambwira bati ni ukuri ukazosubira gusubira kubandanya uvuga gutyo tuzokongera dusubire mu gisirikare twambaretse kurwana icya kabiri hamaze gutangura ibiganiro ndibuka ko hari abantu bagira bati nyerere ntitumwemera nk'umuhuza na cane cane abava mu nzego za leta yari yafashe ubutegetsi inyuma y'uko banguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu mu kwezi kw'indwi mugabo inyuma ibiganiro byarabandanije kandi tubona bamwe babyanka nibo nyene bakuyemwo ibintu nogira nti bihambaye cane ku bwanyu rero Muri iki gihe- ibiganiro umuhuza yavuze ko yotanguza mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatandatu bizoba
Ngo n'umuhari ndabandanya.
senaredi urimo Eh, eh, muri iyi minsi rero warumvise koko amajambo perezida mukapa yavuze yakiriwe kwinshi bamwe mbere biranabababaza hari nabo byashavuje baranashika nabo bavuga ngo arikuye mu buhuza icya mbere rero nuvuga ngaha ni ikihe ni uko atayindi nzira yo guheza ibitugoye mu burundi atari kuganira bamwe bati bice mu gihugu hagati abandi bati eh, reka tubigirire hanze icyo tuzi ni uko ibyo hanze bihagarariwe ubwa mbere na nyir'icyubahiro perezida museveni umukuru w'igihugu cy'ubuganda ariwe twita mu gifaransa mediateur mugabo agafashwa n'uwahoze arongoye igihugu cya tanzania nyakubahwa benjamin mukapa je ndibaza yuko naho hoba haraye ibyagoranye atawoza kugira ngo reka tumwange ico ni icumviro ca jene bantunganye nabambwira abantu nti jewe ico nemera ndacemanga ni icumviro ciwanje ntawoza kugira ati reka tumwange ahubwo wogira uti twofasha gute kugira bigende neza twosaba gute perezida museveni bafatanije kugira bigende neza twosaba gute ibihugu byo muri kano karere ngende byofasha kugira ngo bigende neza kuko jewe ndibaza yuko na perezida mukapa atayoja mu nzira agira ati nje mu nzira atayizoshika nkaba nizeye yuko koko eh, twese bizosubira bikagaruka tukaja mu nzira nziza tukayinonosora bigatuma mbere hagira n'inzira tu- inzira irashe dushikako ituma tutabana yaduharira ingene twoganira ahubwo dushika ku ngingo nyamukuru zotuba tugira tuti aha turaharenganye egomeye eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na janvier janvier mwiriwe neza
Mwiriwe neza Eh, gera telefone muvuge cane eh, murafite ikibazo iciyumviro mu kanya gatoya cane gose
Eh, ni ikibazo mfite ni iki- ni nicyo numva ikintu numvise yashatse kuvuga kikansobanukira neza kuko avuga ngo ngo nta cyemezo cyose kimeze ko yagiye ari mu nzu ngo ntabo ntabo bunzi yagiye yagiye agiye gusabonya ku baperezida nta ntunganye nashaka avugisha ukuri ko yahunze cyangwa atahunze n'ibyo bintu bibiri kuko tuba byuko tuba byuko kenshi abantu nk'abanyepolitiki kenshi ibintu bakunda kuko ibintu umenga hari umenga nta kuri bashyiramo nawe umenga ukuri baragushyiramo mugabo ntibashake kwerekana icyo baba bashatse gushikako turabyirira iki biba muri iki gihugu cyacu cy'uburundi bw'injyana n'ibindi nk'uko yoremesha abandi avuga ati iyo nari narahunze narahungutse umutekano nasanze umeze neza mugareke kubeshya ngo nta cyemezo kiba kimeze kuko yari yarahunze kuko nta namwe yigeze asaba ubuhunzi urumva ngaho naho nta kuri kumvikana iyo bashatse kwerekana iyo muri makamajyana ikigo nayo janvier kuvuga ko atavuga kuri mutaravye mu gihugu cy'ububirigi ngo muvuge ko mubone ko yasabye ubuhungiro nibaza ko namwebwe muba mutwariye hejuru reka dufate eh, uwundi mu nywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jacari mwiriwe neza
Mwiriwe neza Eh, murafise ikibazo murafise icyiyumviro mu kanya gatoya cyane rwose
nafise ikibazo kandi n'intererano nagira ndamutse ubwa mbere uwo mutumire yego
ego rero numva nawe mukengurukira cyane ko yahisemo kugaruka mu gihugu ciwe c'amavukiro Mhm.
Ara- arabona kuba igihugu ngira ngo gitekanye kitari uko yari yagisize Mhm.
nimba koko uko yagisize ariko gisanze nabwira abarundi n'amakungu ko cifashe hanyuma twumve koko abwiye na bene wabo muri senarede bavuga rumwe bo bavuga ko mu burundi ariko habibonyabwoko ariko rirategurwa na- n'abari mu butegetsi natubwire koko ko ariko abisa- yabisanze akaba ariko yabisanze nabwira abarundi n'amakungu uko yabibonye kugira amahoro Eh, murakoze zakari reka duhe n'ijambo emile emile mwiriwe neza
niyo neza ku ya amerika mwiriwe neza murafise ikibazo yego ndamukiriza umutumire umu- uwahoze ari umukuru w'igihugu arakumva yewe ikintu ngenda mu bazi ubwa mbere yavuze ngo ntiyagiye ahunze ariko mugabo igiye kuboneka kenshi abarundi iyo bagiye hanyuma ari aba- ari abanyepolitike bagarutse baza ari uko baba baheba bahembesheje udufaranga kanaka kugira ngo baze bace bavuga yuko hameze neza bace ba- bashobora gutumira abandi bari hanze kuko turabizi cyane guhera kuri ba eh, eh, u- uwahoze ari rwasa niwe nibuka yuko bavuga yuko ngo yagiye kubera amafaranga nibyo bavuga ntavyo nabonye ariko umugabo rero nawe turazi ko yaba ari umukuru w'igihugu hari igihe yagenda arazwi n'ibintu byari bimeze arabye mu makambi yose arimwo abarundi bahungiyemwo yovuga gute mu kwigisha abandi abo yasize inyuma y'uko umutekano niwe abanyepolitike arabiye ku barundi bahunze aje gufasha iki leta y'u Burundi kugira ngo ishobore kugarukana abarundi bose bahunze bagaruke bafite imitima imwe Ca- kandi hariho n'abandi barundi bari mu gi- hagati mu gihugu ndi hagati mu gihugu mugabo wumva bamwe ukabona ko badatekanye kubera bene wabo bari hanze mu bindi bihugu bamwe bavuga ati tumerewe nabi tumerewe nabi none aje gukora iki kugondoza leta kugira ngo yinjize izo mpunzi zigarukane mu gihugu akoze Eh, Emile turatangura ku kibazo cawe cy'ukuraba ukuntu uruhara yogira kugira ngo na- ah, f- ah, terere kugira ngo n'abarundi bari hanze batahuke ico ni ikibazo cumvikana ariko uvuze ko aba hariho abantu babaha amafaranga ukavuga abantu ntuvuge nabi ari bo ivyo eh, hakwishwe rya Amerika twita ko tubivuga ko ari bihuha reka tumuhe ijambo agira ico avuga ku vyashikijwe na Zakari namwebwe Emile ikibazo ca Janvier coco tusa n'abari bacishuye duga ku ijambo president ntibantunganye
Eh, ni ugusaba yuko ninaba ntagiye ku murongo y'ingene bajya baza ibibazo uza kongera kuba intondekeraniza neza mugabo reka ntangurire ku wa mbere yego kandi nagira ndababwira bose babajije kuko ba- bagiye bavuga bo nyene usanga harimo inyishu ku bibazo vyabo ku wa mbere rero yavuze ati mvugisha ukuri koko ko nari impunzi nagira ndamubwire nti abarundi kugira ngo dukire twemere natwe kwishira ko inguvu za nkenerwa tugeze ukuri koko uko nomubaza nti mbwira ikintu nawe wabimubajije wewe kikwemeza ko ntibanuwa yari impunzi ndamurahire ntaco yoronka agende koko mu bubirigi iyo nahora agende hirya no hino abaze ko ntibantunganya nigeze niyandikisha nk'impunzi nta na hamwe namusiguriye ibyashitse igihe ndagira mu bubirigi nari ngiye ku rubanza nateguye ko hahera ukwezi ngaca ngaruka ibyagoranye navuze ndetse nobigaruka ko jewe sindi umuntu agenda mu by'inzigo z'inzikira cyangwa mu byo kurementanya ni umuntu agira ati fata ikibazo uko kiri hama tukirongera umuti kuko icyo abarundi batuzeye ko si uguterana amajambo ni uguterera ibyiyumviro bituma dutera imbere mu kurongera inyishu ibibazo igihugu cyacu kirimo ikibazo cya kabiri rero wa kabiri yabajije ikibazo cya kabiri mushana yitwa zakari akaba yabaje ikintu mwohanura abari munsi na leta kugira ngo nabo nyine batahuke niba mwasanze amahoro asasagaye mu burundi mukabishikiriza mukabivuga no mu makungu
ubwa mbere uri umurongozi nabivuze ntiwogira ngo abari muri senarede bonyine nibo bahunze nibo botuma ugira uti nibo bonyine atize kuza hari impunzi zishika ku bihumbi amajana atatu hari n'abavuga ko zishobora kuzirenga bavugwa mu bihugu byinshi byo muri kano karere dutanguye kuri tanzania ku rwanda kuri congo kuri kenya ku buganda zambia henshi urasanga habugwa impunzi uri umutegetsi rero uri umurongozi abo o nibo ba mbere bategerezwa kuraza ishinga na senarede nibo ba mbere bategerezwa kuyiraza ishinga na leta nibo ba mbere bategerezwa kuyiraza ishinga ni hamwe navuga karenga itangura nti twokora iki kugira ngo abo bose batahe ejo jewe ntibantunganya nihagira uza kumbaza ati woterera iki nzogira ntizoterera iki mugabo kandi hariho abarongozi mu bandi burya umurongozi arashobora kugira ati ndafashe ingingo jewe nyene kuri ubu ikazoshobora gufasha mu minsi cyangwa mu mezi hari n'aho usanga bifashe imyaka iri imbere kugira ngo ikibazo kironke inyishu nagira kandi nitange ko akarorero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatatu turi kumwe nyakwigendera nyin'icyubahiro perezida merikiyoro ndadaye twari impunzi mu rwanda hano dufata ingingo yo gutaha mu gihugu cyacu icyo gihe ntibyari byoroshe mugabo twaratashe hanyuma buhoro buhoro buhoro buhoro tugenda tumenyereza gushyika n'aho hashikaho imigambwe myinshi imoko mu gihugu gushyika n'aho hashika n'aho n'icyubahiro ndadaye merikiyoro atogwa akaba umukuru wa mbere yitorewe n'abarundi mbere iryo teka abarundi bamuhaye n'ubu riboneka yuko usanga abari mu butegetsi ari imbere n'abagira bati ntituvuga rumwe na leta hari abatari bake bahuriza ko yuko bari mu nzira yiwe mbere ibyo birashobora no gufasha kugira ngo ejo tuzoronke inyishu ku bibazo byose uri umurongozi rero urashobora gufata ingendo uyu munsi bamwe bashobora kumva nabi n'ubu ndazi kuri ntibantunganya hari abivugira byinshi n'uriya bwa nyuma ndamugaruka ko namwumvise hari bavuga ngo ntibantunganya ngo baramuguze emwe uzongora akaronka igiciro yongura jewe azuba ari umutunzi akomeye cyane icya kabiri hariho abagira ngo ntibantunganya none n'ibiki yataye senarede ibibazo byinshi ntushaka kubwira abantu kandi nti ntibantunganya ngarutse ngaha mu burundi ngarutse mu rugo iwanje ubwa mbere ndanezerewe cyane no kubona ndi mu rugo iwanje ngarutse mu gihugu canje ibyo rero byashikiye uko kwihangana jene nishyizemwo ngifuza yuko hari n'abandi babishoboye bobigira hanyuma kandi tukamenya yuko impera n'imperuka abarundi twebwe nyene ariko tuzotera umuti ibibazo byacu ikibazo cya gatatu bavuze kimbwire na ikibazo cya gatatu musana bacishuye ni Emile akaba yavuze ko ikintu mwufasha kugira ngo n'abarundi bahungiye hanze nabo nyine batahuke ni ikibazo nibaza ko mwamaze gushikiriza
oya reka ndamwishure nawe nyene mu kanya gatoya cyane rwose gato cyane nawe nyene nawe nyene arafise gufasha kuko ugufasha si kugenda tuvuga ibintu uko bitari ni ukubivuga uko biri nk'ubu umbajije utiwe ntibantunganya aho muhiri wawe urabona ku kiyaga cya Tanganyika ndi ngaha ndahabona neza ndavuga nti ndahabona mugabo wombaza uti harya mu kuzimu kwa tanganyika urabona ibiriyo icyo ni ikindi kibazo ndashobora kubwira nti ndabona izuba rikayangana kujya ritanganyika ibyo ndabibona muza kuba duti mu kuzimu inyuma muri za metero amajana ndwi na mirongo irindwi ziri munsi ubona ameze gute nuba ndiko ndabesha egomeye eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na landry landry mwiriwe neza
amahoro amahoro murafise ikibazo c'imviro mu kanya gatoya cane rwose kigufi
Eh, yavuze ico abandi bavuze ku majambo muhuza canke umwungirizi w'umuhuza mukapa yavuze ariko twashaka kumenya wewe ico avyumvirako yaravuze ku bintu bikuru bitatu aravuga ati ubutegetsi buhari ubu buremewe n'amategeko abavuga ko butemewe n'amategeko nibo bashobora kuba ubwe- ubwenge bwabo budatonze aravuga ica kabiri ati aba- abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi ati nta kibanza bafise mu eh, mu guhuza ndi- eh, ndongoye Eh, hama aravuga icya gatatu ati aho hose ari- muri ibyo bihugu byose birimo abagirizwa eh, kugaragaza gutembagaza ubutegetsi n'abakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi ati ntibabarungike ngaha mu burundi ntibafatwe babarungike abivuga ko ikiwe hama ikibazo cya kabiri uno munsi iyo bakiri muri senarede ivyo senarede ivuga yuko iharanira canke umugambi ifise eh, yoba acemeranya nabo hama ica gatatu ubu yaratashe ari mu gihugu Eh, ejo canke hirya y'ejo azokwitaba ibiganiro vya sendeyi eh, wa mu eh, wa mugwi w'igihugu wo gutunganya i- ibiganiro hagati y'abarundi hama ica gatatu eh, yavuze yuko yagiye adahunze yagiye agiye mu rubanza mugabo yamazeyo amezi menshi sinzi yuko urwo urwo rubanza yari agiye ko rwamazeho ico gihe cose ni iki catumye amara ico gihe cose akaba ashimye kugaruka uno munsi ico kibazo Eh, ah, murakoze.
landry urakoze cane rwose ico kibazo cakane yamaze kucishura ariko reka ndamuha akanya Ah, landry landry muri ngaho La- landry uratwumva Ah, landry ni- nibaza ko yagiye Eh, ikibazo ca kane nariko ndavuga ko landry eh, yamaze kucishura ariko reka tumuhe ijambo agire ico avuze ku bibazo bindi mushikirije vyerekeye cane cane ivyatangajwe n'umuhuza eka nuko yoba ari akiri eh, muhari senarede n'ivyo umuhari senarede uhanira munduge kw'ijambo
jewe mu maresi na rede ndimwo kuko ikintu warakigiyemwo dushobora kuza kugira ko kuko ntashe ndakivuyemwo ahubwo ndimwo kandi ntegerezwa kugenda mfasha kugira imitima y'abarundi aho iri hose igende yegerana niyo ngingo nyamukuru umuntu yogenderako mugabo senarede sindayishyira hejuru ku neza y'abarundi bose haba namba ineza y'abarundi bose iri hejuru ya byose ngira ngo murabaze gukurikira iby'ibiganiro ingene bigenda ibyo umuhuza yavuze sinobigarukako hariho ibyo umuntu ashobora kuvuga ati mu kugene uguhuza bigenda byari kugenda uko jeda ari kunshimisha gusunja iyo abivuga amaze no kumviriza abari mu rundi ruhande Ak- akabumviriza aho bahagaze hanyuma amaze kubumviriza agaheza akahamagara izo mpande zose tugahurira iyo arusha akatubwira ati ngibi jewe ibyo mbona ivyo Hari bintu ibiryo yavuze.
i- ivyo bintu Eh, kumengo hari ibiryo yaramaze yavuze, kwikora akabivuga.
eh, ivyo bintu vyari vyakozwe ariko yarumvirije impande zose mu biganiro vyaba imbere
oya oya kuko urabona bijya yavuze ayivuze avuye ngaha aheje kubonana ni uruhande rwa leta je mvuga nti harya aheje kuvuga ko nanarya ruhande yaca yongera akabonana n'abandi bari mu zindi mpande agaheza akongera inyuma akabashira hamwe bose akababwira ati mwese narabumvirije ngizi ingingo nyamukuru jewe mbona mugenderako hanyuma akagira ijambo rivuyemo ariko nk'uko nabivuze rero ibi ntibivuga yuko naho ko kuba karamuciyemwo twoza kuvuga ngo ntagifise uburenganzira aha nije ntibanoya mvuga mwe yavuga ngo ndacari muri senarede urumva muri senarede aravuga ati twe twe turamwanse mbo jewe sivuga ngo ndamwanse Eh, ngira nti aha niho rero twogira tuti reka ahubwo yongera duhamagare tumubwire neza ingene ibintu vyogenda ingene uguhuza abarundi vyogenda kugira ngo bizanire neza umurundi wese kuko dutegerezwa kurondera ineza y'umurundi wese niba murongozi ukagenda urondera ineza y'umuntu gusa ugira ute dusangiye iki ahubwo uri kurihenda kuko uwo ugize umwasi wawe inyuma birakugora kugira ngo mwongere kugaruka ku nzira nziza wahuza mwese ikindi kibazo mwo kwishyura imbere y'uko duha ijambo siriyake na olivier ni uko arandure yabaje ikindi kibazo abaza uko muza kwitaba ibiganiro birongowe na sendeyi bibera hagati mu burundi mu kanya gato cyane
nzorindira ko hagira uza kumbwira ingene bigenda kuko sindategera neza ingene bigenda hanyuma nzoraba yego reka duhe ijambo kandi umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika siriyake mwiriwe neza
Iriwe neza muri he siriyake
yewe herereye mu- mu gihugu c'uburundi yego mu ntara ya muyinga muyinga ariko bihinda yego murafite ikibazo murafite icyumviro munyarutse cyane rwose akanya karagiye ndabaje kubaramutsa yego usize n'uwo mutumire yarakumva
Eh, ico nosaba Mhm.
ni uko kweri ni umukeza kuba yarageze urugendo kuva hariya aga- agashika mu gihugu ciwe aho yise muhira kandi nibi Mhm.
yamukeje rero amusaba yuko yoshikiriza amajambo yi- y'ihumbure muri rusange ku gihugu ciwe nuko bagituye
yego me murakoze eh, siriyaka
namwe murako umuhinga mu mwiza Eh, twese reka duhe n'ijambo olivier olivier mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri hehe
yindi mu rwanda mu rwanda murafite ikibazo murafite icyumviro
Ah, ni icyiyumviro n'ubundi nari nagitanze kuri facebook No, yego
Eh, nari navuze yuko nyine n'ubundi ahagiye ni iwabo ya natahe noneho nk'umuntu rero wabayeho perezida akaba areba ibibazo uburundi burimo yagira icyo afasha nyine
urakoze olivier ndabona umurongo wiwe umeze nabi eh, perezida eh, silvestre ntimantunganya icyo mushikiriza ku majambo ashikirijwe na siriyaka na olivier mu kanya gatoya cyane
nyibutse bya olivier turanyibutse olivier asa n'ushima ingingo yafashe muvuga ko avuga ko mwatashe mu muhira kandi ari byo koko ari akaba ariko asa n'ubakeza umushirantahe eh, olivier nawe nyine akaba ash- inge maze nishuro wa mbere rero yego
burya gufata ingingo uri umurongozi uramenya yuko ishobora gutuma ibibazo byinshi uramenya kandi yuko iyo wabyiyumviriye bishobora kuri ubu no kugurura inzira zitari zike nagusiguriye ingene byatugendeye nyakwigendera miliyoni ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani na gatatu aha ni ukubwira yuko hari bamwe bagira ati turasara muri icyo gihe ngira ntiwobyemera cyangwa ntiwobyemera ubu rero ndashimye yuko eh, hari abashima bati waratashe mugabo kandi nashaka kongera gushimangira nta majambo yo guturira je ndibaza yuko amajambo ndiko ndavuga ati amajambo yo guturira ariyo mugabo kandi tumenye yuko tuzokizwa n'ukuri ukuri niko kuzodukiza kira noneho twebwe abarundi turi abemera imana abenshi turi abakristu eh, mu mashengero menshi tuvamwo iryo jambo turazi uburemere rifise muri bibiliya ukuri niko kuzodukiza ukuri kukwemera ibibazo ntushake kuvuga gusa ngo urya awenyene niwe atera ibibazo iyo biriho burya ibibazo biterwa na babiri nayo uri umwe dutera ibibazo mu kirundi duca umugani- duca umugani yuko icyo umuntu yifasha ari ugusara gusa nayo ibindi byose usanga harimo uruhara w'uyu n'uriya kuri ubu washyira gusa ku munzane ugasanga uguru ni runini gusumbya ug'uwundi nicyo gituma iyo muhuye aganira haheza hakagira inzira mugaruka ko cyangwa mwongera mugaca muti ngiyo ibidufasha twese kugira ngo twogorore
yego mereka tubandanye duha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na celestin celestin mwiriwe neza
yam cyane murafise ikibazo murafise icyiyumviro mu kanya gatoya muri hehe celestin
eje ndi bururi mu nta- ndi Buru- mu ntara ya bururi imatana imatana murafise ikibazo murafise icyiyumviro
Eh, mugabo rero je ndasanze ikiganiro kiri hagati sinzi ico cerekeye boreka tukubwire eh, ikiganiro twatumiye eh, umushantahe Sylvestre Ntibantunganya aho yahoze arongoye Burundi tukaba twamutumiye kugira ngo atubwire ukuntu ibintu byifashe mu Burundi inyuma yaho atahukiye amaze ikiringo kirenga umwaka mu gihugu cy'ububirigi
Mm. okay
murafise Oje ico novuga nkuko oje ico novuga nkuko bagenzi banje bariko baravuga nokora ikintu cyo kumukeza kuko yagarutse ah, akaza mu gihugu ciwe c'amavukiro akaza gufashanya n'abandi bavukanye biwe kugira ngo aterere umuganda kugira ngo igihugu kigende kija neza murakoze Celestin reka duhe n'ijambo Egide mwiriwe neza Egide muratwumva Ah, umurongo wa Egide ushobora kuba Egide muratwumva umurongo wa Egide ushobora kuba umeze neza reka mushe naye Sylvestre ntibantunganye tugaruke ku kibazo cabajijwe n'umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika abaza ati ko muracari none mu muhari sen eh, senareda Eh, tukaba tuzi ko uwo muhari rero kuvyereka ibiganiro uvuga ko wowo utokumva uja mu biganiro birongowe n'umwunganirizi eh, benjamin kapa yahoze arongoye igihugu ca tanzania aho rero mwebwe mukaba mwavuze ko ivyo biganiro ahubwo mubijamwo aho ntimuvuze ku biri n'uyo muhari n'urwo runani
nakubwiye yuko jewe mu byereka ibiganiro mu burundi ngira ngo ndabifisemwo uburambe bunini kuko kuva mu mirongo icyenda na gatatu bamaze kugandagura nyine icyo perezida mirikiro ndadaye ugiye kuraba nta yindi nzira nafashe atari ukugerageza kuganira n'abantu mbere n'iyo nzira irahaba mbere iranafasha bamwe bamwe kuri bashobora kugira ukundi biyumvira ibintu kugira abanze bisunganye ngira tubigaruka ko nihagira igihe cyabyo ndetse yuko iby'uyu mugwi wajejwe eh, iby'ukuri no gusubizamwe kw'abarundi uzoshika aho tugira aho umwe wese yerekana uko abona ingene ibintu byagiye bigenda muri kino gihugu rero mu biganiro nta muntu yogenda agira ngo namba sinshobora kuganira na naka uyu ari gaha kuko birashobora gufata intumbero wewe utari kuri uwo warateguye kandi ndibaza yuko no muri senarede babonye yuko inzira y'ibiganiro koko ishizwe imbere nk'uko byari bimaze gutunganywa na perezida mukapa wenyene kandi bakabishima bonyene ndibaza yuko n'ubu babonye bati inzira bagiye kuyisubiza ko atawuzogira ngo sinshimye erega birumvikana birumvikana ko umuntu yumvise ijambo rimubabaza agira ati uyu muntu none byamugendeye gute mugabo kandi ni ikintu nokwita yuko ari devoir mu gifaransa igikorwa uteza kurangura iyo ubonye yuko utegerezwa gufasha kuronga umuti ntihagire abafasha kurondera ingorane izo dufite zirahagije ahubwo dufashe kurondera umuti niho nemereye mbere wa wundi yavuga ati ko bize ko umukuru w'igihugu uzufasha iki nzofasha ibyo nshoboye atari ko gusa nigeze ko umukuru w'igihugu mugabo kandi ndi umuntu kandi ndi umurundi ngira nti ka buntu bwanje ka murundi wa ka murundi ndafite iteka n'itekane ritegerezwa kubahirizwa mugabo kandi nkamenya nti iryo teka ritekane nshaka kuri jewe no ku bandi nanjye nza kugira iterano ntanze kugira ngo ryubahwe kandi ryubahirize
Uh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na sabiyezi sabiyezi mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hehe
mu- ndi mu ntara ya rutana muri komine musongati komine musongati mu rutana murafise ikibazo murafise icyiyumviro mu kanya gato
rero ubwa mbere wowe mbanje kuramutsa uwo musubire nakumva
ngo ikibazo canje bashaka kumubaza mbega n'umumambure wa wa senarede ko senarede ivuga yuko itemera umuhuza mu ki- muri kino gihe mbega nk'umumambure nawe yoba ahagaze hehe ni iyihe mpanuro yoha senarede cyangwa yoha mukapa umuhuza mukapa
E, murakoze sabiyeze hanyuma ikibazo- ikibazo- ikibazo cya kabiri Mhm.
mbega ko yaramaze igihe hanze atari mu burundi amaze gutahuka akaba yasanze amahoro ari ni akahe kamo yo- yoterera ku bandi barundi baba bakiri hanze Nuko murakoze murakoze uh, sabiyeze eh, mushikirije ibibazo bibiri ibibazo uh, perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi asa n'uwamaze kwishura ariko reka tubanze duhe ijambo na Jean hanyuma niba bikenewe ko agira icyo bivuze ko arabigaruka ko ariko nibaza ko inyishu yamaze kuzitanga Jean mwiriwe neza
mwiriwe neza amakuru yanyu n'amahoro muri hehe
um, nitwa jean mba mu budage eh, niho niga ndi umunyeshuri U- u- uri mu budagi rero
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
yego um, ah, ndashimira umutumirwa kuba yaje mu kiganiro Mhm.
um, ndi umunyamakuru mu busanzwe ndetse nkurikirana ibibazo by'u Burundi n'ibyo mu karere yego Ah, icya mbere nashaka kumushimira ni uko ah, yafashe umwanzuro wo gusubira mu burundi kuko biragaragara ko um, uburundi bukeneye abantu babufasha mu kuva mu bibazo burimo aho gukomeza kuba hanze um, kuvuga ibitagenda muri rusange Mhm.
mwumva ko kuvuga ibitagenda ah, nta kintu bikemura ariko iyo ugiye ugafatanya n'abandi mu kubaka igihugu biba ari ibintu by'agaciro nk'umuntu wabaye perezida Mhm.
icya kabiri ah, ni uko akenshi ibibazo by'u Burundi nkurikije uko mbikurikirana ndetse ah, n'ibitekerezo byanjye usanga harimo um, abantu barwanya igihugu cyabo ariko mu by'ukuri ah, sinzi niba ari ubushobozi buke bwo gutekereza cyangwa gusesengura ariko iyo urebye neza um, usanga ari itegeko nshinga bavuga ko ryazanye ibibazo mu burundi usanga atari byo amasezerano ya rushana arayakurikiranye neza Ah, ndetse nkurikirana n'uko yasinywe ndetse n'itegeko nshinga ryemerera nkuru nziza um, manda ebyiri muri rusange ariko ugasanga manda ebyiri ntabwo zari zakarangiye nubwo amasezerano yarusha nayo azamo akavuga ati nta muntu wemerewe kuyobora ibihembwe bibiri cyangwa se manda ebyiri ariko muri rusange ukurikije itegeko nshinga ni manda imwe nkuru nziza yari afite iya kabiri rero ikaba yemewe n'amategeko Nka- nkaba nshimira perezida kuba yaraje kubafasha kuko n'ubundi muri rusange ah, n'amahanga ndetse n'umuhuza aherutse kubyemeza mu kapa ko ah, perezida nkuru nziza ari mukuri cyangwa se manda ye ikiriho ibyo nabyo ni intambwe sinaredi ikwiye gutera kugira ngo isubire mu gihugu icya gatatu numva gikomeye cyane ni uko ah, mu bijyanye no kuvuga ah, ukuri ku bibazo by'u Burundi hari abantu akenshi na kenshi babica ku ruhande ah, by'umwihariko itangazamakuru rikore ah, rikora ibitagenda neza cyangwa se ritangaza ibitagenda neza muri leta y'u Burundi usanga hari ibintu akenshi birengagiza bityo sinarede ikaba yakangurirwa n'abandi bayirimo usibye perezida kuba yasubira i burundi simvugira uburundi simvugira leta yabo ariko mpamya ko nk'uko nabivuze ah, gufatanya na bagenzi bawe mu kubaka igihugu biruta cyane kuba wakomeza hanze eh, uri kunenga cyangwa se gukora ibindi bitajyanye eh, no guteza imbere igihugu muri rusange murakoze Jean reka dusabe eh, perezida Ntibantunganya agira icyo avuze ku byiyumviro mushikirije
hari ikintu nemera muri politike nakuye muri iyi myaka yose baze kandi mu bihe bitari byoroshe ugiye kuraba muri politike ni nk'ubuzima mbere bwose bwo mu gihugu hama hakeneye ibiraro bihuza abantu twirinde kuza dusenya ibiraro byahora bihuza abantu n'aho bitari tuhubake habe ibiraro bihuza abantu uw'umusenarede uw'iki uw'umusenidedespede uw'umuforodebo uw'umu efenera uw'umuporona uw'umugambwe wundi uwo ari wo wose impera n'imperuka muhira iwanyu ni burundi icyo tubavuze ni dutegerezwa kugira ibyangombwa bya nkenerwa umwe wese agira akigoro kiwe ibyo biraro byoza biraduhuza aha byagiye byononekara tukahasanura bibeho duhure urashobora kubona igihugu nk'igihugu cyacu cy'u Burundi ibibazo ni ukubwira mba mu- nza mvuye mu- mu- mvuye mu bubirigi ngeze ku kigo cy'indege hari umuntu nabwiye nti ntashi i burundi w'umubirigi hanyuma ati i burundi uratasha i burundi ntego ndatasha i burundi ngo witeguye niteguye nyine ndaza icya kabiri urabye mu ndege abantu baza kugira ngo birukire i bujumbura usanga ari bake ibyo byonyine bikubwira ko hari ikibazo kino gihugu cyacu kirakeneye yuko eh, kugenderwa bigira uruhare runini cyane mu iterambere ryacu kugenderwa abantu bakaza bakaraba ibyiza biri i burundi uburundi bufite ibyiza byinshi ariko ukamengo muri iyi myaka yose iheze umengo icyo twijukiye ni ukuza gusa dutera ingorane mu gihugu aha nta n'umwe nteye ko umwikomo mugabo mbona ibintu uko biri icya gatatu naho ntarari ubu umwanya wo gutembera cyane mu gihugu iyo wumvirije abantu urumva yuko hari akantu kagira kati ese byohera neza byose aho rero iyo umuntu avuze ati ese byohera neza byose ni ukuvuga ko hari ikintu kiba kikibuze aho ni rero twebwe twese Yego, me- indongozi abo muri leta n'ahandi kongera ako kigoro kugira ngo ako kabuze tugashireho ndabona akanya kariko katujana reka tubasabe muduhe inyisho ngufi ngufi cyane rwose turafise innocent innocent mwiriwe neza
mwiriwe Muraf- muri hehe innocent
bujumbura murafise ikibazo murafise icyiyumviro mu kanya gatoya cyane rwose
yego jewe nta byinshi nshaka kuvuga ahubwo nashaka gushimira uwo mutegetsi wacu nkaba nomusaba yuko ahubwo yogerageza agaca ahabwa ukuntu yotarahanwa n'abandi bari kumwe bakagaruka bose bakaza bakubaka igihugu cyabo je nk'umurundi muto muto naryohewe cyane naryohewe cyane numvise yuko yoba yaje kugira ngo afashanye n'abandi nkaca nongera nkasaba rero abagize leta nabo aba bari muri leta yuko batomufata nabi ahubwo bo kwerekana yuko igihugu cyacu ari cyiza cyiteguriwe kwakira n'abandi bose gutyo bakaza baka- bagafashanya kubaka igihugu natwe abanyagihugu bato bato tukaronka amahoro tukaronka umutekano ingenzi nazo zikabandanya kwisukira mu gihugu cyacu kuko bose bocabona yuko igihugu cyabaye cyiza mu gihe ata bantu boba bakiri hanze hanyuma n'abandi bose bahunze gutyo babone inzira y'ukuntu bashobora guhunguka baze twubake igihugu cyacu tucubakire hamwe nta Murako- byinshi nashaka gushimira murakoze murakoze innocent reka duhe n'ijambo eh, demokrate demokrate mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hehe
ndi mu ntara ya bururi mu- muri komine mugamba murafise ikibazo kimwe cyangwa icyiyumviro bigufi bigufi Nya- nyarutsa ego jama kenga nari mfise nag- nagenda mushimire yuko yoba yaje muga makenga nari mfise ngomba kumubaza nti mbe ntiyoba ari ya mikenyero ya leta y'u Burundi yoba yaje ku gisure ca leta canke bamwemereye ibintu kugira aze kugira n'abandi baze babone kubafata bashitse mu gihugu
eh murakoze ikindi na ikindi naco kandi kamwe Mhm.
hamwe ni ni bya- ni tu- muje nkaba ndamwizeye yuko bitaba bimeze uko aca nyishura kuri ico kibazo akandi kabazo ndamubaza nkamubaza nti hari abategetsi y'Uburu- y'ubujumbura bira- birabonana ngo baganire baganire ku bibazo bihanze igihugu c'u Burundi murakoze innocent reka duhe n'ijambo demokrate demokrate mu- oh, demokrate nimwe mwariko muravuga reka duhe ijambo odase odase mwiriwe neza odase odase ndabona muri ngaho ndabona odase atariko araboneka reka duhe ijambo uh, silvestre ntibantunganya agira icyo avuze ko byashikirijwe na demokrate abaza niba hoba yo bamaze kubonana n'abategetsi b'abarundi eh, barongoye Burundi eka niba hari ikintu eh, yaje ku gitsure canke hari ikintu yoba yaremerewe Eh, munduge kwijambo
basha mwete wowe ushobora kuza kugira ngo agiye kuntahana ku gitsure nyine iyo bishobora kiretse aje akanzirika hama agaterura agatwara mu ndege agashiraho Na- nagarutse iwanje mu muhani wanje nagarutse mu gihugu canje ku gushaka kwanje singarutse ku byari byatumye bamaze iriya minsi hariya nibashaka tubibuka ko kuri umuntu abisigure neza gusonza kuko iyo umuntu atomoye neza biratuma n'abantu bategera ntawoza rero kugira ngo yaraje kunyura ku nguvu niwo bigerageza ntavyo yoshobora je nabambwira abantu nti je ntibantunya ndaroze uwoza ku- uwoza kundya ntiyonshobora eh ica kabiri ntashe ngaha nkaza ngaha ni ukugira dufatanye koko jewe mu mutima wanje ndumva yuko nshobora kugira icyo maze gusumvya ubwo yuko n'ahandi ataco nari kuba maze mugabo icyo maze gusumvya kuko urabona hirya no hino ukaraba ukumviriza n'abantu mbere bakagushikira abagenzi bakagushikira mukaganira abo musanga ivyumviro bya po- bya politike mugahura mukaganira n'abo mudasanga ivyumviro bya po- bya politike mugahura rero maze indwi zibiri nigaha i bujumbura muhira sindaronka umwanya ukwiye kugira ngo mvugane n'abantu benshi mugabo ico ndakubwiye coco hari umuntu ugira kuganira nje ntibantunganye tuzoganira n'uwo wese azovyifuza ndasaba gusa ko ushaka wese ko tuganira tuganira mu kubahana dushira imbere ineza y'igihugu muri kino gihugu abantu bari bashyira imbere ineza zabo gusa hama igihugu kirahononekara cyane rwose gushika no usanga n'ubu tukiri mu ngorane itewe n'imyaka mirongo itanu iheze
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na janvier janvier mwiriwe neza
mwiriwe Eh, muri hehe janvier
ndi muri mu gisagara cya bujumbura yego tuga kw'ijambo ikibazo kigufi iciyumviro Ni- ni intererano ni intererano yego Ubu, ni- abantu baribaza nimba agahembwe k'umutekano uhari byotuma aba- abahunze bahunguka Eh, ku bwanjye ndabona kumengo akagahembwe kahari ni ni- ni ibyo bumvikanye hari ushize ba- abari bagiye arusha bazi ko wemeye kwa- guhagarika violence umuhuza nawe yabasabye ko yawe yari yavuze ko mu- ubukurikira mu biganiro bizokurikira bazosubira imbere mu biganiro abandi ataco bagize kubona rero ba hari ubu- hari ubu- agahembwe k'umutekano ibijyanye n'umbere n'ibyo bumvikanye gusa ibiti igitangaje cyatangaje kubona umuhuza wenyine ibyo yivugiye ata- atabikurikiza bigatuma nkumbuye n'ibyo ariko birakogwa bitagenda neza Eh, kutayemera abye- aye- yerekana aho ahengamiye n'ibyo yavuze byonyine bitaraba nkumbure nimbona nkumbure bituma batatizerwa cyane mu mu gutegura ibiganiro ubwanjye mbona ko hari hakenewe uwundi muhuza ashobora gutegura ibiganiro by'ukuri ibiganiro ubu abo batatu bagize abo atabo dushimbira akaba baje imbere ama nkibaza ntimba ningwaya nawe ni byiza ko yaraje ubwo urumva hese na leta rimwo tubindetse aho cyose bavamo ngo ntavyo nifata ntari nise zaraje za za ikibiri amizero ko yatakuri bari bafite cyo bashitse ko ni na- nationalité politique amakosa Eh, murakoze eh, janvier reka duhe ijambo ildefonse ildefonse mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe
ndi kigali mu rwanda murafite ikibazo murafite iciyumviro
ndafite ibibazo nka bitatu nshaka kubaza umutumirwa uranyarutsa akanya karagiye niba ushaka inyinshi ibibazo bitatu Eh, ni byinshi ndamubaza ikibazo cya mbere ese abona ko ku bibazo byabaye i burundi byaratewe na manda ya gatatu nk'uko abantu babigarukaho Mhm.
ese ikindi cya kabiri ivu- eh, manda nyine ya gatatu ya nkurunziza we ayivuga biki yafashe ay- ese abona eh, eh, i- i- yemewe n'amategeko ku bwo aradusubiza icyo abivugaho niba yemewe impamvu n'ibitemewe impamvu Iya cya ka- ikindi cya kabiri ndamubaza eh, niba mu by'ukuri abona uruhare rw'amahanga eh, duhe ijanisha ruha ku ijana eh, kandi rwose ayongera anadusubize niba abona i burundi jenoside iririmbwa n'abanyamahanga ishoboka ishingiye ku moko urebye n'ibyo bibazo nifite mwakoze murakoze eh, janvier reka Ildefonse- murakoze ildefonse reka duhe ijambo eh, perezida silvestre ntibantunganye kuri ivyo bibazo bitatu bitomoye ikibazo ca mbere eh, arabaza niba mubona koko eh, ibibazo biri mu burundi vyatewe na manda ya gatatu niba mubona ko eh, jenoside ivugwa eh, n'amahanga ishobora kuba iriko iraba mu burundi
reka dutangure ku kibazo cya jenoside kuko kirakomeye cyane ubundi jenoside irafise ingene isigurwa mu mategeko mpuzamakungu jenoside buba ari ubwicanyi eh, ubwicanyi bukurikirana umugwi uyu canke uwundi ufatiye ku bwoko ufatiye ku vy'abantu bemera n'ibindi ni ngombwa rero yuko abavuga ko hari ikibazo ca jenoside mu burundi botomora neza umugwi wo bubangamiwe hanyuma ibyo bibazo bitomorwa neza niyo bica bifasha n'abandi bagira bati eh, tubihagurukira ahubwo twiyamiriza aho kabi n'akabibi ntikabure uburundi jewe ni kubwira aho mpagaze sinshobora kwemera na gato ko igihugu cyacu cy'uburundi muri iyi myaka hoba ubwoko canke abemera uku canke kuriya botikizwa kubera ubwoko bwabo ndabibonye nzoba uwa mbere mu kuvuza urwamo mu gukoma induru ica kabiri hariho inzego uzemera cyangwa utazemera ibyo zikora zose byose ziheza zikabibazwa mu bivugwa yuko ari diplomasi internationale hariho inzego zashyizweho n'amasezerano n'iyarusha n'ibwirizwa shingiro hama zigahabwa zigahabwa imirimo yabo kwama bamama ku kibazo nk'icyo nicyo kibazo cya jenoside nicyo gituma habaye ibitigiri twashyize mu nama nshingamateka twashyize mu nama nkenguzamateka twashyize mu gisirikare niba rero jenoside ivugwa yoba iraba abatutsi ndasemereye icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni umututsi hariho abashikiranganji bashika ibice mirongo ine mirongo ine ku ijana mu nama shikiranganji n'abatutsi mu nama nshingamateka ibice mirongo ine ku ijana n'abatutsi mu nama nkenguzamateka ibice mirongo itanu ku ijana n'abatutsi mu gisirikare no mu gipolisi ibice mirongo itanu ku ijana byategekanijwe yuko baba abatutsi niba rero hariho nyabwoko ubona yuko ribangamiye ubwoko bw'abatutsi abatutsi bakanuma bariko bahemukira ubwoko bwabo bazobibazwa niba hariho na bwoko riraba abahutu abo bahutu barimwo harimo n'umukuru w'igihugu bakanuma bazobibazwa aho rero niho nshaka yuko ikibazo kija habona ndabona kija habona n'ingoga kugira ngo iryo bara ntirizokwirwa mu burundi kandi nihaba hari manipulation naho ntizibandanye na gatonya mu munota umwe ibindi bibazo bibiri ibindi bibazo bibiri n'uruhara rw'amahanga mu ruhagarara ruri mu burundi ika ikindi kibazo kikaba ari ikibazo cerekeye niba uruhaga rwabaye mu rundi rwatewe na manda ya gatatu mu kanya gatoya cyane rwose mufise umunota umwe kuri ivyo bibazo bibiri nda ibibazo bihari ndaba ibibazo hari abarundi bapfuye hirya no hino hari abarundi bapfunzwe bariho hari n'abarundi bataye bataye ingo zabo bagahunga ku mvo nyinshi hari ibibazo byo mu migambwe hari ibibazo byo mu mashyirahamwe avuga yuko adaharanira inyungu za leta hari ibibazo byo kumenyesha amakuru hari ibibazo byinshi ibyo byose byaraje ntituze kuzirora tugire tuti ni ibibazo dutegerezwa kurongera inyishu uno munsi hari ibibazo bibiri mwashikirije perezida ntibantunganya niyo nico abarundi baturindiriye ko abarundi baturindiriye ngo twame turiko turavuga ngo ikihariya ngo ikihariya umenga umuntu ashaka kuva ahagaze habanama iyo ukimbagira aho uhagaze ntaco uronka
ndabona akanya katujanye nashaka kubashimira cane rwose perezida silvestre ntibantunganya ku kanya mwatoye kugira ngo muduhe ikiganiro kw'iradiyo ijwi ry'amerika turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyumviro n'ibibazo vyabo turashimira na engineer yadufashe mu bwiga bw'ivyuma tukaba kandi dushimira na fatukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro nimugoroba mwiza mwese